iyi mumva ni radiyo ijwi ry'amerika miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro bya rino genekerezo rya gatandatu ukwezi n'ukwa gatatu kwa bibiri na cumi n'indwi muri sitiya cumi n'umunani ijwi rya amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya aho hantu boja na leta itabonye hakiri kare bataririrwa baradukura hakurya aho hantu hova hehe nabo byo kuvuga ngo barafise iyo botujana cyangwa umenga biragoye kabisa abo batwita impunzi bakadukura ko ayo menyo y'abatwenze yo kutwita ngo turi impunzi kandi turi bene gihugu
aba ni bamwe mu banyagihugu muri site ya gateri iri muri komine buganda y'intara ya cibitoke bavuga ko ico bagona ku mugambi wa leta wo kugara amakambi yose yegeranirijwemo abateshejwe izabo iyo nkuru iri mu zo tubatumiriye gukurikirana mu kanya hagati aho kuva kuri uno wa mbere impunzi ziri mu ikambi ya nduta mu gihugu ca tanzania zagabanirijwe udufungurwa zironka muti bavyakiriye gute ni muri kino kiganiro ariko imbere y'ayo makuru yose ndabemereye avugwa mu ntara no makambi mbanze ndababwire muri make ko kuri uno wa mbere yarusha abacamanza babiri bashasha ba sentare ya afurika yubahiriza agateka kazina muntu barahiye kugira ngo batangure amabanga yabo bose n'abagore naho biri uko sentare ivuga ko igifise ikibazo c'ibihugu vya afurika bidashaka kurekurira abanyagihugu bavyo ngo bavyiture iyi nkuru tuyikesha umunyamakuru wacu pierre claver niyo nkuru akorera arusha umutegetsi wo mu gisirikare ca Nigeria yashikirije icatumye haba igitero ciswe isanganya ca bombe yatewe ku kambi y'abateshejwe izabo mu burengero bushira ubuseruko bw'ico gihugu mu kwezi kwa mbere General Major Leo Ilabor wo mu gisirikare ca Nigeria yabwiye intumwa z'inama ya ONU ijeje umutekano ziri mu rugendo muri ico gihugu kuri no w'Imana kw'ico gitero co mu kwezi kwa mbere mu itariki ya 17 mu gisagara ca Ran citanya abanyagihugu amajana 236 na 36 caba ikosa rikomeye ryaturutse ku guhanahana amakuru nabi igihe ico gitero caba hariko haratangwa imfashanyo muri iyo kambi abahitanywe n'ico gitero bari bagiriyemwo abakenyezi n'abana ndetse abakozi icenda bo mw'ishamwe mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge mu rurimi rw'igifaransa muri Nigeria bariko batanga imfashanyo nabone bakaba baraguye muri ico gitero perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump vyitezwe ko asinya irindi tegeko rishasha kubimukira n'abagira ingendo muri amerika kuri uno wa mbere nyuma yaho irya mbere ryankiwe n'inama ryankiwe gushigwaho na sentare nkuru itorakanizo ry'amakuru y'abanyamerika associated press ritangaza muri iryo tegeko ko iryo tegeko rishasha igihugu ca iraq cakuwe ku rutonde rw'ibihugu indwi bigwiriyemwo abayisilamu vyarabwa n'irya mbere ibiri muri iryo tegeko rishasha ntibiramenyekana radiyo ijwi ry'amerika mutwumvira kuri efemu mirongo icenda na kane n'ibice icenda na efemu mirongo icenda na gatanu ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri efemu ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwo kuri interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara mukurikira muri no muri site ya gateri ni mu ntara ya cibitoke
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ngire mwiriwe ndanabifuriza no kugira indwi nziza narinda bice ku masonga mu kanya abanyagihugu muri site ya Gateri ni muri commune Buganda y'intara ya Cibitoke ntiberekwa mugambi wa leta wo kwimugwa yo kwimura bateshejwe izabo ku masite yose y'igihugu bagasubizwa mu matongo y'amamuko yabo abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika basaba nyabuna leta kubitaho mu kubaronsa amatongo kuko batagira iyo baja Diane Ndonse
ibibazo ni byinshi mu menyeshamakuru dufite tubivuze mbere aho- ahubwo na memware yo kuzura abanyagihugu ba hano muri site gateri bavuga ko uwo mugambi wa leta wo kwimura abatesheje izabo bo mu masite yose yo mu gihugu bagasubizwa amatongo yabo batawakira neza aha tukibutsa ko aba banyagihugu baje muri ino site mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu bahungutse bava mu mico itandukanye yo mu gihugu niyo hanze y'igihugu imvo zo kutakira neza uyu mugambi ni uko benshi muri bo bavuga ko batagira iyo boja kuba aha mbere bamwe bagatangazwa n'ukuntu leta ifashe iyo ngingo muri kino gihe mu gihe itafashe ingingo yo kubafasha kurondera amatongo yabo bagihunguka aba ni bamwe baganiriye n'ijwi rya amerika je sinumva rero ukuntu hoba hakiza iciyumviro kivuga ngo bajya abantu ngo tuzobikura hajya ngo tubimure ngo tubajane ngo barabe ahandi hantu baje aho hantu boja na leta itabonye hakiri kare bataririrwa baradukura hakurya aho hantu hova hehe nabyo kuvuga ngo barafise iyo botujana cyangwa umenga biragoye kabisa ahubwo boturaba ukuntu umugambi bodukorera ahubwo bakaturosa umwe wese ahantu ari bukubita agasuka abo batwita impunzi bakadukura ko ayo menyo y'abatwenze yo kutwita ngo turi impunzi kandi turi bene gihugu twebwe naho bavuga ngo leta ngo irikira twirukana tuzoja tugenda kurunda najya ku ikomini n'abazomenye batujyana nayo kurunda afise iyo tuja nibo bazomenya aho badushira kuko aribo badusize ngaha nibo bazokongera bakamenya aho badushira imiryango ijana na mirongo ibiri n'indwi ku majana atatu n'itanu iba muri site gateri iramaze kubakirwa amazu meza ya kijambere amazu yubakishijwe amatafari ahiye agasakazwa n'amabati abayabamwo bibaza ikibazo nimba ayo mazu baheruka kubakirwa nabo bazoyakugwamwo urongoye site gateri niyo nkuru iburahimu wewe abona ko amafaranga yubakishijwe ayo mazu bari kuyabaha bakimenya ubwabo iyo baja kugura amatongo iyo bafata umugambi wo kuvuga bati ahubwo kugira ngo bajye abantu bahave tuve ngaha muri iyi site bagafata amafaranga bavuga ko bu iyi nzu ihagaze ku miliyoni umunani batwubakiye bagafata aya mafaranga bati aya mafaranga rero ngaya turayabashiriye ngaha ku makonti yanyu aya mafaranga kuramo amafaranga mwubaki- mugure paraseri mucemo mwiyubakiramo inzu ibayabaye ayasigaye twaca tugura aho turima nta muri iyi site twaba tuhavuye uko nyene mugabo ko batabikoze uko cyese numva handi hantu bazotujana kuri ibyo bibazo bijyanye no kwimugwa kuri aba banyagihugu musitanteri wa komine buganda bigirimana emmanuel arabahumuriza aho avuga ko wewe yizigiye ko uwo mugambi wa leta utabega twe twibaza yuko bariya abantu uyu mugambi utabaraba kubera yuko nk'uko mwayibonye n'abantu bubakiwe amazu tufatare yuko iriya nzu iri mu itongo barimwo kandi birashika yuko ku ruhande rwaho bashobora gukubitaho agasuka bakuraho akajumbu canke uduharage mu bisanzwe ego ni umugambi wa leta waziwubakiye eh, twibaza yuko atawovuga yuko bozigurisha cyangwa bahereza amafaranga yo kugurira amatongo abo rero twibaza kujya mugambi wazosubizwa eh, mu ngo iwabo bajya batarimo nubwo biri uko abanyagihugu bo muri site gateri ntibahagijwe n'uko bafise ayo mazu mu gihe badafise aho barima wararose aho tuba hakomeye mugabo urabye iyo nzu naho ikomeye uyirara namwe inzara n'ikibazo kirekire ntushobora gufata itafari ngo uze urarivungura ujya utarose ahantu kubita agasuka ku by'ukuri inzu zari nziza bwari uburaro bwiza umuntu yobaho n'umuryango akabaho n'abana agapfa basigaho by'ukuri nabo bakabaho n'aha nyene musitanteri wa komine buganda aratanga ivyizigiro ko aba banyagihugu bazoronswa amatongo yo kurimamwo kuri uwo mutumba wa ruhagarika urimo site gateri mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika
Diana hatwo kwibutsa ko zimwe mu ngorane zugarije abanyagihugu bahungiye muri yo site ya Gateri warimwo hari uburaro bubi abana batatu nibo mbere bamaze kumenyekana ko bapfuye muri zino ndwi zibiri ziheze bivuye kuri ubwo buraro budashemeye hagati aho hari nkamwe leta y'u Burundi ngo yoshikana uwo mugambi wayo wo kugara amakambi yegaranirijwemo abateshejwe izabo muri rusange amakambi azokugagwa agera ku ijana cumi n'icenda nk'uko mwagiye muravyumva mu biganiro vyacu bitandukanye abanshi mubegwa n'uyo mugambi ntibawerekwa aha mugenzi wacu Raisa Liliane n'amahoro atwibutsa ico abegeranirije muri site ya Bugendana iri mu ntara ya Gitega bavuga kuri uwo mugambi wa leta wo kugara amasite yose yegeranirijwemo abateshejwe izabo hagati mu gihugu c'u Burundi iyi kambi irimo abantu bashika ibihumbi bitatu bateshejwe izabo bazira ahanini ubwoko bwabo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu nta sango ntabanduka leta y'uburundi iratanga yaryara amakambi yegeranijwemo abanyagihugu hagati mu gihugu azokugagwa ariko ico bikoze umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ntayiraja terence yabwiye ijwi rya amerika ko umwanya n'umwanya ayo makambi azokugagwa nta mpunzi y'umurundi iri impunzi mu gihugu cy'uburundi umurundi umurundi yitwa impunzi rero umurundi yaba yarahungiye mu rwanda itanzania canke iburaya kubera ko atari mu gihugu yitwa impunzi ariko kumva ngo hoba hariho impunzi mu burundi nta mpunzi ihari abegeranijwe muri iyi kambi ya bugendana naho biri uko uyu mugambi basa nk'aho batawerekwa bari batanguye kwica abagabo n'abahungu bakuze kuze kuva ku myaka cumi n'itatu twebwe baraturindiriza ngo bazotwica mu nyuma mu mirongo icenda na gatandatu tuza ngaha muri bugendana hajewe kuva kwino gushika ku mutwe n'imbugita gusa n'amasoro gusa haraheze nk'isaha n'inusu tuza twumva indege iraje burende irashitse haje hose nari njumva baregeranya imivyimba bano bari baje kwica tuza twumva bavuga ngo nimwiruke mwambwa mwe turapfuye twebwe abo basanze nyene agatima kagitera baca barayorera mu modoka hanyuma rero je imana yankingiye gutyo abandi bose barapfa bo twari kumwe mu nzu karashika abantu mirongo ibiri n'indwi urabona uku kuguru ukuntu ari bitabagurike ivyo rero nivyo bimbabaza bimpahamura kuko ababitugiriye barababanye twabana kuva kera bavuze ngo nta masita kihari ngo badukure ngaha aturi bari baraduhaye nukuri twe tubona yuko baba batwangaje nka kumwe kwa mbere nyene abenshi mu begeranijwe muri ino kambi ya bugendana bagizwe n'ubwoko bw'abatutsi bacitse ku icumu mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu n'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu ukuba badashaka gutahuka kuri bo ngo biranasiguritse twarahahamutse cane rwose basaba bimwe bikomeye n'igikomeye cyamaze kuza mu mutima wa menka ntitwokwiyumvira kuza kuba uryame usinzire abatwiciye abantu niho bakiri kugira ngo twebwe tugendeyo tutabaze uwo muntu yatwiciye abacu kwamenka ntitwoba dufise amahoro si ivyo gusa bituma bagira amakenga n'imvugo zimwe zimwe zo kwama bikekwa bagatunga urutoki mu bibi bikorwa biratuma bamana umutima uhagaze hakagira nk'ikintu kiba nk'ibujumba dufate nk'abantu bakicwa cyangwa umutegetsi kanaka akicwa wumva ngo babandi barasubiriye ngo kumubica ngo inshungu ya demokarasi ngo nabo barasubiriye bamwe mbere bakagomba kuvyegeka ku bantu baba mu masite umwe bakavuga ngo ni bene wabo ngo ni bamwe bamanutse ngo kugira ivyo bagira kukugerageje nko kumviriza iyo hagize nk'ahantu haba nk'igitero bavyega kimika ku bantu ba- bava mu masite naho biruku abasigaye mu mitumba bahumuriza abari mu ikambi bavuga ko biteze kubakirana ugweze biriko bararesha mu mitumba natwe tuza kurosha iwabo wumva hari ingorane tugifitaniye nyabaki nta ngorane n'imwe cyari ko aho tutabakira abakozi b'abahutu nibo babakorera nabo bakagaruka bakadukorera tubafashanya tugeze mu nzira umwe agwaye aramufata akamwunguruza none wumva atari abaduteranije kweri kabisa kubakira kubwa Oswald Ntirampeba arongoye iyi site umugambi wo gukuraho amakambi y'abateshejwe izabo ushobora kuzimanganya ukuri ku vyabaye agasaba ko abagirwa n'ivyaha ku mpande zose abahutu n'abatutsi bokumvirizwa mbega ko uh, ayo masite ataba yemewe bari mu ntumbero y'ubutegetsi bayashaka kuyazimanganya ku nguvu kugira ngo eh, kumbura ivyabaye muri kahise ntibigire ivyemezo abatutsi barapfuye abahutu barapfuye mbega abo bose bishwe mu buryo ubuhe bishwe gute tubiganire nitwasanga ari amakosa yacu hama tuvugane tikumbure abahutu mwabuze n'abatutsi mwabuze reka tugire urunani tuvuge yuko bitazosubira Musitanteri arongoye komine ya Bugendana Beatrice Butoyi araremesha ababa muri iyi site ko atagituma bogira ubwoba bwo gutaha.
jewe ubwo bwoba bwo gusubira muhira ntabwo numva numva budafise ishingiro sinzi gusa waramenyere kuba ahantu hitwa nga centre gusubira hariya bita ngo ni mu munyagajyaga canke hataratera imbere ntivyoroshe Yamara abahinga banonosoye ivy'inyifato bavuga ko ikibazo c'abahuye n'ihahamuka ry'amabi yo mu ntambara ari ico kwitondera bakabanza bagategurwa imbere yo gusubira mu buzima bwa kera. Mediatrice Nibaruta umuhinga mu vy'inyifato twayaze agira ati mu bisanzwe iyo umuntu aboneye ibi- ivyaga ahantu akagenda akahava biba bijanye n'ico gikomere yaronse ni ugukoresha ubwo buhinga bwo kumviriza kumva insiguro aho ubwo buzima yaciyemo ingene abubona canke ingene abutahura kugira ngo ushobore kumufasha kuba iyindi siguro hamaheze asubira abeho iyi ntara ya gitega yonyene iharugwamwo mwene ayo makambi ashika kuri atanu igitega raisa lilian inamahoro ijwi rya amerika mukaba mufise rero amakuru avugwa muri ayo makambi yegeranirijwemo ababo bateshejwe izabo hagati mu gihugu nimwitinye kutwandikira kuri radio yacu arobase gmail akaburungu com ayo makuru kandi avugwa mu ntara hagati mu gihugu c'u Burundi nayo nyene murashobora kuza murayadusabikaniriza co kimwe n'amakambi muciye kuri iyo aderesi ya internet yacu
murisanga
murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nari nabiciye mu masonga mu ntango za kino kiganiro guhera kuri uno wa mbere itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatatu amagarama y'imfungurwa agiye kugabanuka ku mpunzi ziri mu makambi y'abarundi nduta muri tanzania ingingo yarayifashwe n'abajejwe gufungurira impunzi muri iyo kambi kugira ngo imfungurwa nke ziriho muri kino gihe zishobore gusabikanwa n'impunzi zisanzwe zariyongereye cyane impunzi ariko z'abana n'abakenyezi zibona ko bigiye kuzigora kubera ko hatahandi zisanzwe zisoroma leon Florence Niyongabo
urwo ni uruyogoyogo rw'impunzi z'abarundi mu kambi y'impunzi induta mu gihugu cya tanzania hari nyuma y'uko bari bahejeje gusoma ku rubaho rw'amatangazo uburuzo turatega ibiro umunani amagarama amajana ane urwaho rutega cumi na bitanu ibice babiri nengero Eh, nayo ndiho muri batanu wari uteze ibiro cumi na bitanu birenga ubu rero ugiye ku biro umunani Eh, ubu ugiye ku biro umunani
rwose nawe ibiro bibiri igisorori kimwe Eh, ugasanga uratega bitanu uyu bushaza ntabwo babugabanya
mu matangazo akwiye ikambi yose kuva ku munsi wa gatanu indwi iheze world vision tanzania yatangaje urugero rushasha imfungurwa zigiye guhora zitangwa ko guhera kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatatu izo mpunzi rero zivuga ko zigiye kugwa mu bana igituma ndicurikira ni uko twebwe twaje mu buhungiro tugowe tutirwahunze hama tugaca tubona batugabanya indiya abana bariko baraduhwererana ntituronka ivyo turya ntituronka ivyo tugaburira abana nayo nk'ubuhoho kagiye kuba kamaramaza kuko indiya bahora baduhereza uturibwa dukeyi none barongereje rwose barakuyeko dusigaye tuza kwicwa n'inzara n'abana basigaye batakirya n'akabuyi ntibakironka ubu tugiye kubaryamika n'inkoni kubera indya zagabanutse kandi kare twara turonka ibiro bikwiye none ubu naho batugabanuye ubu umwana asigaye aronka ikiro kimwe kare yaho yandikiwe ibiro bitanu none tugire gute ubu hasigaye barahora barya rijoro gusa rimwe ahandi naho ni kuryamishirwa ku giti kubera indya bazigabanuye kandi ubu abantu tuza gupfa twongera duhona muri iyi kambi yacu iraduta kweri turabona ko tugiye kubangamizwa n'ikibazo c'inzara bifatiye ku irasiyo bagabanuye turabona ko tugiye gupfa nk'em- ababa- nk'ababacara bobo sinzi ingene bigiye kumera ti- twoho twari dufize n'uruvugiro ku bana none nk'ubu bagiye bagiye kuduha ivyo biro bibiri none nk'ivyo biro bibiri dufise dufise nk'umuryango tugiye kugwa mu bana ntaco tubona tuzo- bizotumarira utuvuta bagiye kuduhereza intica ntikize aho bigoreye kandi ku bw'izo mpunzi ni uko atanaho bari buje guca ingero ikambi barugara nta muntu ajya gupagasa agafaranga mu kijiji ugize ngo urarenze ikambi polisi kwiruka ko n'inkoni bagakubita ugashaya none bagiye kudushira hehe tuje twahora tuv- tuvuga aho tireka tuze turaca mu bicihamo bikanga ubu tu rero turabona ko tugiye gu- gupfa kweri n'inzara ntituzi rero ko nyine tugiye kubaha muri ino kambi tugiye kwicirwaho n'inzara ntidushobora gusohoka ngo tujye kurondera amafaranga inyuma y'ikambi Ni nta nta kintu na kimwe dukora ngaha tubashijweho na- n'imfungwa duhabwa na na tamu urumva rero ntituzi ingene tugiye kuhaba ni ingorane abana bagiye kutu- kutu- gupfa n'inzara ingingo yo kugabanya urugero rw'imfungurwa rero zihabwa impunzi mu kambi y'induta yarigeze gufatwa kuwa mirongo ibiri na rimwe ukwezi kw'icumi umwaka uheze impunzi z'abarundi zihungira muri iyo kambi zariko ziyongera ku rugero runini cyane ico gihe harabaye akaguma ariko kwa mirongo ibiri na kane uko kwezi kw'icumi nyene abarongoye ikambi baragirishije inama impunzi bazibaza ko zohitamwo ko baheba kwakira bene wabo canke ko zokwemera ko babakira bakabandanya basabikanya utubonetse inyuma yaho akaguma kaciye gahera uyu munsi rero inkuru ziva muri bamwe mu bakozi b'amashyirahamwe akorera mu kambi y'impunzi nduta zivuga ko impunzi z'abarundi muri iyo kambi zimaze kurenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri igitigiri cyari gisanzwe cyategekanijwe ko iyo kambi itorenza nayo icegeranyo c'ishyirahamwe ryitaho impunzi ku isi hcr itariki imwe y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka cerekana ko hamaze guhunga impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi ijana na cumi n'indwi n'amajana ane na mirongo itandatu Leonce Nyongabo induta muri Tanzania ku bw'ijwi rya Amerika urakoze leonce niyo ngabo ikiganiro iwanyu mu ntara ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuwa mbere turabasabikaniza amakuru avugwa mu makambi no mu ntara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi kwa kabiri nuko nyene ariko tukabongera ko ikiyago ku banyedini aho bavuga ibibazo bitandukanye biri mu makambi no mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi kuwa gatatu naho turabaha amakuru avugwa mu makambi no mu ntara ariko tukabongera ko ikiganiro c'amagara y'abantu wa gatatu wa nyuma w'ukwezi ndetse tukazoza turabahamagarira muganga y abishura ku bibazo bitandukanye muba mufise ku munsi wa kane na makuru avugwa mu makambi no mu ntara tukabongera ko ivyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi kwa gatanu naho tukabahuza n'abanyu bari mu makambi atandukanye mubandanye rero muryoherwa na kino kiganiro ayavugwa mu makambi tuyabandaniriza mu ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu y'Amajepfo ipfo ivugwamwo impunzi z'abagore b'abarundikazi bemeza ko bamaze kugira aho bigejeje kubera gucuruza udutomate ivyinshi mu vyumva muri no nkuru ya Vedaste Ngabo akoresha urya Amerika muri Kongo mu gihe hasigaye iminsi itatu kugira ngo hizihizwe umunsi wahariwe umwari n'umutegarugori abagore bacuruza itomate mu nkambi yo mu rusenda barishimira intambwe y'ubuzima bamaze kugeraho kuva bagereye muri iyi nkambi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibi bakaba babitangaza bashingiye ku nyungu bavana muri ako kazi ko gucuruza itomate bamwe bavuga yuko batangizanyije amafaranga bari bagurishijemo amasafuriya bari bapokeye none kuri ubu bakaba babagezaho bibikaho umutayo w'amafaranga arenga ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amakongomani natangiye ku itomati ndaduga ngera ku bintu byo ku bitanda kudandaza amavuta ubundi bucoshe ndabuvonja ku bitenge ibitenge ndabidandaza naje kuruhuka ari ukubera ngize intege nkeya ndicara kubera imbanyi ifise none ubu ngubu muzizihiza umunsi mukuru w'umugore hari ikintu umaze kwimarira nzaba hari icyo maze kugeraho kubera ko natangiye ku bihumbi icumi ariko ubu nari ngeze ku muta y'ibihumbi ijana n'itanu byarahereye mu itomati waziranguraga gute byagendaga gute nagenda nkarangura itomati z'ibihumbi bitatu nkarangura n'icyonga cy'ibihumbi bitatu nkarangura n'ibitunguru nk'iby'ibihumbi bitatu nkadandaza ariko nayo imaze kujya ku muhuta nyine w'ibyo bihumbi ijana na mirongo itanu mbese n'iki wabwira abandi bagore muri kino cyumweru cyahariwe umugore abagore nabakumbuza kwihangira imirimo yo kudandaza utuntu twose babonye kuko nta ugaye umurimo utwutandaje twose dushyizeho umwete ugira icyo ugeraho aka kazi ko gucuruza itomate aba bagore bakorera mu nkambi no hanze yayo bakomeza bavuga yuko ubu bucuruzi bwabahaye ijambo kubera uruhare bagira mu guhahira imiryango yabo no kwikemura ibibazo by'ibanze badategereje abagabo babo itomate zirameze neza ubu turaronka isoko kubwo abakiriya bava hirya no hino bakaza bakatugurira natwe tukaronka agafaranga tukiteza imbere mu buzima bwa minsi yose ubu niki byaba bimaze kukumarira jewe ikintu bimaze kuwumarira ubu ndafise icyo mfashisha umuryango ndashobora guhindura uno munsi nari yiriya semure hama nkarya akanyama cyangwa nkabona agafi
ugurisha gute itomate zawe itomate biravana n'ikiringo hariho ibase yitwa nyota iriya turayigurisha ibihumbi umunani n'amajana atanu y'amakongomani ubwo rero aho tujya tubona ko harimo akarusho ubuhungi icuma zaduteje imbere kuko twasanze abantu batazi kuzihinga turahita turazihinga ubu rero pe byatubereye nk'ubucuruzi bwiza ubu uri umugore ntiwabura agafaranga ku mufuka oya ntigishoboka ubu ndi umugore ndaronka agafaranga aho ngeze nanjye ari agacupa nkakanywa mu gihe hasigaye iminsi itatu kugira ngo hizizwe umunsi mpuzamahanga wahariwe abari n'abategarugori abagore bakora ubu bucuruzi barasaba abagore bagenzi babo guhaguruka bakihangira imirimo kuko aribyo bizatuma batandukana na tumwe mu tubazo bagenda bahura natwo mu miryango yabo bityo bikazarushaho kubongerera ubusabane hagati yabo n'abatware babo siko gucuruza ni akazi keza cyane kuko uri kuracuruza abana ntibapfa n'inzara bituma ugenda ubahindurira ibyo kurya si wa muceri si wa muceri uba waguze gusa si ya semuri uba waguze gusa abana barakenera imboga abana barakenera akanyama abana barakenera utundi tuntu imboga isombe irengarenga ibyo byose uca ubigura ari uko wagurishije twa tuntu ukunguka iyi nama ntugira abandi bacuruzi n'abandi bagore bata- batadandaza hari abagore bishinga kwicaye ngo umugabo araza kuzana ariko ubu igihe cyose turimo umugore ategerezwa kwiruka akarondera akadandaza n'umugabo akiruka akarondera akadandaza kugira ngo bose nibahuriza hamwe bace bubaka urugo rwabo neza kandi batunge umuryango wabo neza iyo bahurije hamwe bituma ata zindi ngorane ziba mu rugo kuko umwana nti- ntazokwifuza ikintu ngo akibure kandi bica bituma atamadeni umuntu yinjiramo ngo ajye kugopesha hari aba- ba- bandi batadandaza uza usanga bagurishije amabo kandi bakagurisha ku mahera makeya bigatuma bagira ingorane mu gihe cy'ipokera
Twamenyeshe ko bamwe mu bagore bakorera mu mashirahamwe akorera mu Rusenda batangiye kudodesha ibitenge byo kuzaserukana mu munsi mpuzamahanga wahariwe umugore. Radasenga bo kubwijwi rya Amerika mu Rusenda.
urakoze vedaste ngabo ijwi rya amerika rizobaha ibiganiro bitandukanye kuri uwo munsi wahariwe abafasoni akazu ari ku igenekerezo rya munani rya uh, kuno kwezi mu makambi tubandanize mu ikambi ya nakivari mu gihugu c'ubuganda imaze iminsi ivugwamo rusansuma rw'impunzi bahungiye muri iyo kambi ndi kumwe n'impunzi y'umurundi yahungiye ngaho i nakivari ariko adashimye ko tumuvuga izina mwiriwe neza
mwiriwe neza ubwo rusansuma rugamije iki
Eh, ni ubusansuma rusanzwe rukorwa eh, nk'uko imyaka ine itashye ni kuraba impunzi ziba ziri muri iyo kambi nyine ziba- ziba zingana Eh, kandi ni urusansuma rwerekeye ibi murantunga nta kibazo ni urusansuma- ni urusansuma rwe- rwerekeye impunzi zose ziba zihari muri iyo kambi ya Mwa- Nakivale.
ego mwashoboye kumenya bangahe b'abarundi gushika ino saha bamaze gusansumwa ingene bangana bahungiye muri iyo kambi
oya ni ni ni igikorwa kitararangira kandi gifata umwanya munini kuko bagenda bara- baragira ku ku mavirage Eh, mu isanzwe ikambi ya nakivari isanzwe ifise eh, ico bita amasuka atatu ubu rero iyi- iyo batanguriye ko yitwa rubondo ntibaraheza eh, ntibaraheza kandi urumva imwe imwe yose irimwo impunzi ze- zi- zi- z'ibihugu bitandukanye urumva haracyasigaye eh, amasuka abiri yose ni ukuvuga kugira ngo umuntu azomenye ati hoba hari igitigiri kingana iki z'impunzi ego buca haba imishikirano buca haba imishikirano ihuza abarundi matati barimwo mwaragendewe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu c'u Burundi Pascal barandagiye aho yabasavye gutahuka ko kamubona muri ko murakitabira hariho abariko baratahuka mu gihugu c'u Burundi
Eh, ako kamo ku- kuho dushitse amaso n'ivyo twumva n'ivyo tubona eh, nta bariko barakitabira sinzi yuko boba ba- ba- babanje gufata umwanya wo kuvyiyumvira kuko- koko kugira ngo barabe ivyo umushikiranganji yababwiye ko vyoba ari vyo ariko kuho tubona turabona yuko atabariko barakitabira na burya ubu iki gikorwa caciye cinjiramwo benshi nivyo barimwo si si ku- kuko ari u- ugomba gutahataha ku mugaragaro urumva eh, twobibona kandi twobimenya ntabwo turiko turabona gushika kuri iyi saha murakoze cane gose kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
murakoze namwe Ego. akaba ari no ngaha duciye dusozerera ikiganiro cacu cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza ariko imbere yuko duhana agahindukira mbanze ndabatumire gato mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere harimo ikiganiro muri sanga muza gukurikira kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha y'i Burundi no mu Rwanda igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika muroranirwe mu banyu mugire indwi nziza Innocent Kimenyi yashize amajwi hamwe yakoze ingénieur yashikanye kino kiganiro ngaho iwanyu mu ntara no mu makambi co kimwe n'ahandi hatandukanye mu gihugu c'u Burundi nawe nyene yakoze kuri mikro mwari kumwe na Diane Nahazwe karakanyamuneza ntangere ko gutangurana ino ndwi namwe tuzosubira ejo nkaho twatanguriye ntimuzocikwe n'ikiganiro c'abanyedini c'amakiba misi yose ya kabiri giciye muri kino kiganiro iwanyu mu ntara muroranirwe mwirirwane n'Imana